Ni- Nizwit ya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro ribashikiza iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC mwiriwe nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fide niyo ngabo na Placide Magambo mbahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ntabwo ari ibanga rero turabakurikirana turiho dukorana n'ibihugu baherereyemo ah, turiho dukorana ah, mu buryo bwa diplomasi kugira ngo bazashobore gushyizwa inkiko aho baba bari kuko umuntu uhungabanyije umudendezo w'igihugu nta kintu na kimwe aba yifuriza abanyarwanda uwo ni Jean Bosco Mutangana umushikirizamanza mukuru w'u Rwanda yemeza ko batanguye imyiteguro yo gusaba igihugu ca Afrika y'Epfo kurungikira ubutungane bw'u Rwanda bamwe mu banyarwanda bahungiye muri ico gihugu barimwo General Kayumba Nyamwasa tubafitiye n'inkuru ku isenyuka ry'amasezerano y'abatavuga rumwe na leta muri Congo ku nama mpuzamakungu iri kwiga ku kibazo cyo gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro iriko ibera i Kigali mu Rwanda no ku ndwara y'igisukari itera yiyongera mu Burundi dutangurire ku ncamake y'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikiriza mu kanya gatoyi tw'igihoro tw'ubutaliyano two kwakira inama igenewe gukomeza umutekano muri libiya ntaco twashitse kuno munsi ku wa kabiri
televiziyo ya CNN yashyikirije ikirego ubucamanza ikurikiranyemo ubuyobozi bwa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump iyi televiziyo isaba ko umunyamakuru wayo jim acosta yasubizwa uburenganzira yambuwe bwo kujya gutara amakuru mu biro bya perezida wa repubulika nta nkomyi
abanyeshure bose n'abakozi bari banyurujwe hazikiringo kirenga indwi kw'ishure iri ahitwa nkwen mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ca kamerune barekuwe
itsinda ryigenga ryo muri leta zunze ubumwe za amerika ryavumbuye ibirindiro cumi na bitatu bya- muri koreya ya ruguru bishobora kuba bihishemo ibitwaro bya kirimbuzi aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu iryo ni ido ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye utwigoro tw'igihugu cy'ubutaliyano two kwakira inama igenewe gukomeza umutekano muri libiya ntacyo twashitse kuno munsi ku- wayo ugira kabiri abateguye iyo nama ntibashoboye no kwemeza nimba abaserukira imigwi ikomeye itandukanye ihiganirwa ubutegetsi yari yi- yayitavye umwe mu bategetsi bakomeye muri iyo mirwi general khalifa hafar ayoboye abagwanyi bagenzura igice kinini cyo mu buseruko bw'igihugu yacitse mu izinga rya sisile ku muhingamo wo ku munsi wa mbere amara ntivyari bitomoye niba yari kwitaba iyo nama imbere yaho ibinyamakuru byamusubiyemwo avuga ko ata bibazo bitomoye iyo nama yari yategekanije abategetsi b'ubutaliyano bashaka gushimikira ku gihugu ca libiya kiri mu bihugu vyimbura ibitoro vyinshi amara kimaze imyaka indwi kirimwo intambara y'akajagari imirwi itari mike yitwaje ibigwanisho n'ubwoko butandukanye butana mu mitwe birabandanya gutana mu mitwe kuva umutegetsi yahoze ayoboye libiya muhammad kadafi avuye ku butegetsi akicwa
televiziyo ya amerika ya cnn yashyikirije urukiko ikirego ikurikiranyemo ubuyobozi bwa perezida donald trump iyi televiziyo isaba ko umunyamakuru wayo jim acosta yasubizwa uburenganzira yambuwe bwo gukurikirana amakuru y'ibibera muri perezidansi ya amerika nta nkomyi iki kirego cyashyikirijwe urukiko rwa washington kivuga ko iki cyemezo cya perezida trump kibangamira itegeko rigenga ubwisanzure bw'itangazamakuru nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga jim acosta yaramenyerewe nk'umunyamakuru w'inararibonye muri uyu mwuga ubaza ibibazo eh, bi- eh, bitorohera abayobozi gusubiza kuwa gatatu ushize ubwo umunyamakuru acosta yabazaga perezida trump kwisobanura ku kibazo yivugurujeho kenshi cy'uko abimukira baza muri amerika ari abagabye igitero ku gihugu perezida trump ntiyamusubije ahubwo yasabye ko uwo munyamakuru acosta yakamburwa mikoro ibiro bya perezida trump bishinja acosta ko yanze gusubiza mikoro ahubwo agahangana n'umukozi washakaga kuyimwambura ibiro bya perezida trump birahakana ibikubiye muri iki kirego televiziyo ya cnn yashyikirije ubucamanza kuva perezida trump yajya ku butegetsi yakomeje kwibasira itangazamakuru n'abanyamakuru ubwabo abashinja ko ibyo bakora ari itangazabinyoma bimusebya gusa mu minsi ishize perezida trump yashishikarije abayoboke be kwibasira abanyamakuru abita abanzi b'igihugu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abanyeshuri bose n'abakozi bari banyurujwe haheze ikiringo kirenga indwi ku ishure irahitwa nkwen mu buraruko bushira uburengero bwa cameroon barekuwe abari babanyuruje bari barekuye imbere yaho abanyeshuri mirongo irindwi n'umunani ahitwa bafut umwe mu bakora kuri iryo shure avuga ko atangwati yatanzwe kugira abo banyeshuri barekugwe nta birengaho yatangaje abanyeshuri mirongo irindwi n'icyenda n'abakozi batatu bari banyurujwe n'abikekwa ko bashaka kwiyongora ku gihugu cya cameroon ku itariki zine z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu gice kirimo umutekano muke kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri uyo mwaka abashaka kwiyongora kuri cameroon batanguje umugambi wo gushyiraho leta yabo bwite bite bise ambazonia
itsinda ryigenga ryo muri leta zunze ubumwe za amerika ryavumbuye ibirindiro cumi na bitatu muri korea ya ruguru bishobora kuba bihishemo ibitwaro bya kirimbuzi ibyo birindiro ntibyashyizwe ahagaragara ubwo hashyirwaga umukono ku masezerano yo gusenya ibitwaro bya kirimbuzi ikigo cy'ubushakashatsi gikorera hano i washington kivuga ko icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara gishingira ku mashusho yafashwe n'icyogajuru amakuru atangwa na bamwe mu baturage bitandukanyije n'ubutegetsi bwa korea ya ruguru kimwe n'abagize inzego z'iperereza za amerika ibyo bisasu bya kirimbuzi bifite ubushobozi bwo kuraswa ku ntera mpuzamigabane kandi havugwa ko bihishe ahantu h'ibanga hadapfa kuvumburwa turakomereza rero aya makuru ku makuru arambuye, arambuye aho tugiye aho bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma banenga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bananiwe kumvikana ku mukandida umwe mu matora ya perezida muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyi ni inkuru ya Jean Claude Ganza Munyamagana reka iyi nkuru turayigaruka ko mu kanya radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
urakoze rero fidele nk'uko nari mbibabwiye nyine mu kanya mu makuru yo mu karere tugiye kujya kuri iyo nkuru twavugaga yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho bamwe mu baturage mu mujyi wa goma banenga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bananiwe kumvikana ku mukandida mu matora ya perezida wa repubulika nk'uko nabibabwiraga ni inkuru twateguriwe na claude ganza munyamagana
nyuma y'uko abategetsi barindwi bakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bemeje umukandida rukumbi mu mpera z'icyumweru gishize babiri muri bo bamaze kwisubiraho kubera igitutu bokejwe n'abarwanashyaka b'amashyaka bayoboye abo ni felix chisekedi perezida w'ishyaka udps na vital kamere w'ishyaka unc abandi batatu komisiyo y'amatora muri kongo yabagaragaje nk'abatujuje ibisabwa ngo babe bahatanira kuyobora igihugu barimo jean pierre bemba na moise katumbi nyuma y'ibiganiro byamaze iminsi itatu bibera i geneve mu busuwisi martin fayulu niwe bari bahisemo kubahagararira akazahatana n'umukandida kabila yatanze n'abashyigikiye ishyaka rye riri ku butegetsi ariwe emmanuel ramazani shadari bamwe mu batuye mu mujyi wa goma baragaye icyemezo cya vital kamere na felix chisekedi cyo kwivuguruza kandi bari bamaze gusinya inyandiko yemeza martin fayulu nk'umukandida w'abarwanya ubutegetsi n'abagambanyi felix we ni se wongeye arazuka nawe ntiyigeraga ahuza n'abandi none n'umwana we niko abaye vital kamere nawe rero burya yaratubeshyaga ahubwo ari ku ruhande rw'abashyigikiye kabila icya mbere ubundi ntubusaze ntiwamara gusinya ngo ubone ubaze icyaka ryawe turi bitekerezaho biragaragara ko Tshisekedi yaguzwe n'abashyigikiye Kabila intase kuko nawe ntiyabereye abayoboke b'indahemuka none nawe niko atubereye ni akayamvugo ubwizi bya rugutanga mu kiganiro yahaye televiziyo TV5 Monde yo mu Bufaransa nyuma y'uko bamwe mu bamuhisemo bivuguruje Martin Fayulu yavuze ko yashavujwe n'ibyemezo bya bagenzi be bari bamuhisemo kandi bakiyemeza gufatanya urugamba rwo gusubiza ibintu mu buryo birakabije kuko twasinye turi barindwi kandi buri wese abitekerejeho yiyemeza kuzabyubahiriza uko byaba kose none ubu ni uruhe rugero duhaye abana n'abaturage twe nk'abarwanya ubutegetsi bwa kabila twakunze kubonenga kutubahiriza amasezerano n'itegeko nshinga none natwe ntitwubahiriza ibyo twumvikanye biteye ubwoba ni nko kubwira abana bacu tuti ndakora politike ku bwanjye ubwoko bwanjye n'ishyaka ryanjye aho kuyikora ku neza y'abaturage ba kongo amashyaka udps na unc ntiyigeze yemera ibyavuye mu nama abayobozi bayo bahuriyemo n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi ari nayo mpamvu yasabye vital kamere na felix cisekedi gusubiza amaso inyuma bakagendera ku byifuzo by'abayoboke babo bitaba ibyo bagafatwa nk'abagambanyi mu maso y'abaturage nk'uko amatangazo y'amashyaka yasohoye abivuga umuvugizi wa udps mu mujyi wa goma bwana auguste kapila wavuga ko felix cisekedi nta yandi mahitamo yari afite uretse kubaha ibyifuzo by'abayoboke b'ishyaka rye ni gute hatorwa fayulu kandi abaturage ba kongo batamushaka ndetse batanamuzi kuba nibura hari abandi babiri bazwi cyane aribo kisekedi felix na vital kamere nibo bakandida bafite amazina azwi muri politiki y'igihugu ni gute se abaturage baha amajwi yabo umuntu utazwi ufite ishyaka ritazwi ni nawe umudepite wenyine ukomoka mu ishyaka rye ubwinshi bw'abayoboke b'ishyaka mu nteko ishinga amategeko n'abarwanashyaka mu gihugu hose nibyo bireberwaho uburemere bwaryo abasesengura politike muri repubulika ya demokarasi ya kongo ntibatunguwe no kuba vital kamere na felix Tshisekedi bisubiyeho ku cyemezo cyo gushyigikira Martin Fayulu nk'umukandida rukumbi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ibi ngo babishingira ku kuba umubare munini w'abaturage ba Kongo bari biteze kubona umukandida w'umunyabigwi kandi uhabwa amahirwe kurusha abandi aba bavuga ko wari watoranijwe n'abahagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari umugabo koko ufite ubunararibonye n'ubushobozi muri politike nyamara udahabwa amahirwe menshi yo gutsinda amatora nk'ayahabwa bamwe muri bagenzi be nubwo ataragaruka mu gihugu ubunyamabanga bukuru bw'ishyaka udps rya felix cisekedi buvuga ko agomba kugaruka mu gihugu kwitegura gutangira kwiyamamariza kukiyobora kugeza ubu amashyaka udps na unc avuga ko azitabira amatora uko byagenda kose kandi ku rundi ruhande akavuga ko yiteguye gukomeza kuganira n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi ku mukandida bazashyigikira bose mu gihe habura iminsi mike ngo amatora y'umukuru w'igihugu azabera rimwe n'ay'abadepite ku itariki makumyabiri n'eshatu kuboza uyu mwaka be ikibazo cy'imashini zizifashishwa mu matora n'icy'urutonde rw'abanditswe bazatora ntibiravugwaho rumwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko hari abantu bakabakaba miliyoni icumi banditswe badafite iyo myirondoro yuzuye kandi izi ngingo zirimo z'ibanze umukandida uhagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi yagombaga guhangana nazo amatora akazaba byahawe umurongo claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ry'amerika urakoze claude ganza kuri iyo nkuru i kigali mu rwanda ariko harabera inama mpuzamakungu yo kwiga ku kibazo cyo gukoresha uburyo bwo gutandukanya ibyaro yitabwe n'abaserukira ibihugu birenga ijana mu kugurura iyo nama y'iminsi ine umushikiranganji wa mbere w'u rwanda yavuze ko kugabanya ibyaro ari uwo muti w'iterambere ibindi kuri inkuru twumvize mugenzi wacu Pierre claver niyo nkuru
iterambere rirama ku gihugu n'umuryango muri rusange rifatiye ku bana bavuka nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji wa mbere w'u rwanda edouard ngirente mu kugurura iyo nama ati ibyigwa bitari bike byakozwe byerekana ko umugambi wo kugabanya imbyaro ufitiye ingaruka nziza ubutunzi bw'igihugu n'ubw'umuryango ati ni inzira nziza kandi yo gutuma abantu babaho neza abagore ntibagwaragurike abana ntibafatwe n'indwara nyinshi nko kugwingira ndetse n'ubuzima bw'umuryango muri rusange bukamera neza ati kugabanya imbyaro si iby'umugore gusa ahubwo biraba iterambere ry'igihugu kandi biraba buri wese uko niko n'abagore n'abagabo bakoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro babibona ndubatse mfite urugo urabukoresha buno buryo ngenda bukoresha cyane mfite abana babiri ariko nteganya kurekera abo ngabo kuko aribo bari mu bushobozi bwanjye icyo nabwira abagabo bagenzi banjye muri rusange ni uko uburyo bwiza bushobora gutuma umuryango wawe ushobora gutera imbere ukagera ku cyo wifuza kugeraho ba bana bakabona amashuri bakabona ibyo bakeneye byose yego ndabukoresha nk'urugero mfite umwana ufite imyaka ibiri n'amezi atanu ubu ngubu sindateganya kumukurikiza nk'uko utegura umushinga wo kubaka inzu ukabanza ukikusanya ugashyira ubushobozi hamwe no kubyara ni uko ugomba kubanza kwitegura ukavuga ngo umwana ngiye kubyara nzamwambika iki azarya iki azigate ibyo byose ukabishyira muri gahunda zawe ukabona kubyara wamara kubona witeguye koko ugatwita kugeza ubu ntabwo abagabo barabyitabira cyane ku buryo ku rugero rushimishije n'abarundikazi baba mu gisagara cya kigali basigaye barijukiye ubwo buryo ubona ko benshi muri bo ari n'impunzi yego cyane ndabukoresha nkoresha agapira ko mu kuboko akamaro ka mbere ni ku magara y'umwana uba uri kuronsa kuko n'umukurikiza utabishaka wumva umwana uramwosa akonka igihe ushakiye ntubyari ntahekana ibyo ntahekana hari umwe ubangamira ntakure afise amagara meza mu buzima bw'u- bw'impunzi bw'ubuhungiro ntitubibaza ngo tuvyare benshi tuvyara bake
yamara hari n'abagifise amakenga ko ubwo buryo bwo kugabanya imvyaro vyaba ibinini akanyuzi gashigwa mu gihimba cirondoka c'umukenyezi canke agashigwa mu kuboko bishobora gutera indwara harimwo n'indwara y'igisukari diyabete aho abaganga barahumuriza ko ubwo buryo atangwara nka diyabete butera muganga amusu charles boni akora mu mugambi wigisha ivyo mu gihugu ca mari Il est important que on n'impose pas une méthode à une femme.
ati si ngombwa kuba bagutegeka umugore uburyo bwo gukoresha mu kugabanya imvyaro ahubwo harakwiye ko umugore ahabwa insiguro zikwiye ku buryo bwose bushoboka akaba ari we yitorera uburyo ashaka gutyo muganga akabimufashamwo ni ukuri nta buryo na bumwe butera diyabete ahubwo usanga aba afise ibimenyetso vyayo ariko atarabimenya ntihagire umukenyezi asubira gutinya kuko ibivugwa byinshi ari bihuha bifatiye ku kutamenya amakuru akwiye naho yoba afise indwara nka hypertension canke diyabete yegera umuganga kuko naho ntihari uburyo bwabagenewe Rassurez la population, rassurez-vous.
aba basore n'inkumi ako kamo bavuga ko bakumva atakizo babuza gufata ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro nibamara gushinga ingo zabo babona ko abagabo bakwiye kubigiramo uruhara kugira ngo imyumvire ihinduke bigabanya abana babyara bakiri bato Ah, kubyara abana b'indahekana kubyara abana utabyiteguye igihe kitageze nk'ubu ngubu nkanjye uko ungana ndi mutoya ntabwo nshaka kubyara ubu nonaha n'ubundi nanjye sinakufuza kubyara abana benshi Na- na bane sinabashobora nka batatu baba bahagije ubundi u rwanda uko- iyo turebye abaturage barurimo tukareba ingano yarwo twe turabizi ko ari ruke nta resuruse rufite na natirere amabuye n'ibindi byose turakenera sitirateji yo kugira ngo abantu tube bake njye iyo nzayikoresha kuko ifite akamaro cyane cyane cyane cyane iyi nama y'iminsi ine yatanguye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere yitabwe n'abantu barenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu baturuka mu bihugu birenga ijana byo ku isi intego ni uko kuva ubu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hoba hamaze kwiyongera ko abantu n'imiburiburi imiliyoni ijana na mirongo ibiri bafata uburyo bwo gutandukanya imvyaro Pierre clave niyo nkuru i kigali ku bw'ijwi ry'amerika urakoze pierre craveri niyo nkuru eh, dukomereje mu rwanda mu nama rusange yahuje abashinjacyaha bose bo mu rwanda umushinjacyaha mukuru jean bosco mutangana yavuze ko umushinjacyaha uzongera gufunga umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko azabihanirwa uru rwego kandi rusobanura ko rukomeje kuvugana n'ibihugu bicumbikiye abasize bakoze ibyaha mu rwanda barimo na kayumba nyamwasa n'abandi ko ibi bihugu byabata muri yombi bikabashyikiriza leta y'u rwanda ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu asumuta kaboyi uri i kigali leta y'u rwanda iratangaza ko ubushinjacyaha bukuru bwatangiye imyiteguro yo gusaba igihugu cya afurika y'epfo gicumbikiye jenali kayumba nyamwasa ndetse n'abandi bakekwaho kuba barakoze ibyaha mu rwanda kuba bagarurwa mu gihugu ku ruhande rw'imirimo y'inama yahuzaga abashinjacyaha bose bo mu rwanda umushinjacyaha mukuru bwana jean bosco mutangana yasobanuye ko urwego akuriye ruri muri gahunda yo kohereza muri afurika y'epfo impapuro zisaba itabwa muri yombi rya kayumba nyamwasa akoherezwa mu rwanda mu rwego rwo kugira ngo akurikiranweho ibijyanye n'ibikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa rnc yashinze bwana mutangana ntiyatomoye ngo atange andi mazina y'abandi bantu baba bakekwaho hamwe na kayumba nyamwasa gusa yijeje ko iki gikorwa nikirangira abanyarwanda bazamenyeshwa ibizaba byavuyemo ko ariko ubu nta byinshi yabivuga kuko iperereza barikora mu ibanga ntabwo ari ibanga rero turabakurikirana ndetse usibye n'abo bonyine n'abandi bose bahungabanya umudendezo w'igihugu twiyemeje kubakurikirana kandi tukabashyiriza inkiko nakubwira yuko rero tubakurikirana turiho dukorana n'ibihugu baherereyemo ah, turiho dukorana ah, mu buryo bwa diplomasi kugira ngo bazashobore gushyirizwa inkiko Ibi bibaye mu gihe mu minsi ishize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo Lindiwe Sisulu yari aherutse gutangaza ko we na mugenzi we w'u Rwanda bashinzwe n'abakuru b'ibihugu byombi kongera kuzahura umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Uyu mubano wahungabanye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ubwo Afurika y'Epfo yirukanaga abadiplomate batatu b'u Rwanda nyuma y'igerageza ryabayeho ryo kwica Kayumba Nyamwasa ndetse n'iyicwa ry'uwahoze akuriye iperereza ry'u Rwanda Colonel Patrick Karegeya. U Rwanda narwo rwareze Afurika y'Epfo gucumbikira abaruhungabanyiriza umutekano mu cyumweru gishize umushinjacyaha mukuru yusufu baba yatangaje ko iperereza ku rupfu rwa karegeya rizakomeza ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'icyenda kandi ko azabaza abatangabuhamya basaga mirongo itatu kugira ngo ukuri kumenyekane ku bishyuye umugabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'afurika y'epfo sisuru yavuze ko afite icyizere ko iri perereza rishya ritazabangamira ibyari bitangiye gukorwa mu kuzahura umubano w'ibihugu byombi sisuru avuga ko yamaze guhura na kayumba bakaganira ku mugambi iki gihugu gifite wo kongera kubyutsa umubano n'u rwanda avuga ko yatunguwe no kumva ko kayumba nawe yiteguye kuba yagirana imishyikirano n'u rwanda kayumba wigeze kuba inkoramutima ya perezida paul kagame ndetse akaba yaranakuriye igisirikare cy'u rwanda yahungiye muri afurika y'epfo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nyuma yo kutumvikana na perezida w'u rwanda paul kagame minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa afurika y'epfo sisuru yavuze ko igihugu cye kitaraganira na leta y'u rwanda ku cyifuzo cyayo cyo kubuza kayumba ibikorwa bye bya politike nk'ikintu cya ngombwa kigomba kubanza kubaho mbere y'uko umubano wongera kunozwa gusa mu gihe u rwanda rwazamura iki kibazo afurika y'epfo nayo yashyira ahagaragara impungenge zayo inteko rusange y'abashinjacyaha yateraniye i kigali yananenze kandi imikorere ya bamwe mu bashinjacyaha bakora nabi akazi kabo mu ntenge zagarutsweho havuzwe abashinjacyaha bashyingura dosiye badakoze amaperereza y'inyongera hari abagaragaye ko batabaza abatangabuhamya kandi byari bikenewe umushinjacyaha mukuru jean bosco mutangana yihanangirije cyane abashinjacyaha bafunga abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko ikibazo cyo gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ni ikibazo twumvaga cyagombye kuba cyaracitse ntabwo byumvikana uyu munsi ko haba hakiri umushinjacyaha ufunga umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko aba yica amategeko kandi ariwe wa mbere ugomba kuyubahiriza icya mbere gufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko bigomba gucika burundu ariko nanone nkabibutsa ko tugomba gufunga ugomba gufungwa amategeko avuga yuko detention ari exception niko principe ari liberite ibyo mwese murabizi biri mu mategeko ntabwo umuntu ubageze imbere n'udafite impamvu zikomeye zituma afungwa ko mugomba kumufunga mugomba gufunga mbere na mbere hakurikijwe amategeko icya kabiri hakagomba gukurikirana umuntu afunzwe ari uko nyine agomba gufunga minisitiri w'ubutabera ari nawe ukuriye uru rwego yasabye abashinjacyaha kwirinda amakosa yo mu kazi kuko ubu ababakurikirana babaye benshi minisitiri johnson busingi icyo kintu rero umushinjacyaha mukuru yababwiye kiraremereye kandi uko igihugu cyacu kigenda kigira imbere ni nako kigenda kiremera cyane uko mu myaka icumi ishize cumi n'itanu ishize wagifataga uyu munsi ntabwo ari kugifata uyu munsi hari ikoranabuhanga ryinshi hari itumanaho ryinshi hari ibibazo byinshi abantu basigaye batubaza ikibazo ubundi bakubazaga uri mu rukiko ukavuga ngo ngewe ndi umuburanyi ntacyo mvuga ariko ubu ngubu urwego rwa accountability rwarazamutse rwaranahindutse cyane ubu icyo bita urukiko rwa public opinion rusigaye ari urukiko nk'izindi iyi nama rusange y'ubushinjacyaha bukuru iterana rimwe mu mwaka ubushinjacyaha bukarebera hamwe ibikorwa biba byaragezweho ndetse n'imbogamizi ubushinjacyaha buba bwarahuye nazo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumuta kaboyi hagati aho ijwi ry'amerika yagerageje gushakisha bamwe mu bavugwa ko leta y'u rwanda isaba ko bagarurwa mu gihugu barimo generali kayumba nyamwasa ariko ntiturabasha kubabona ku matelefoni yabo nitubabona turaza kubabaza icyo batekereza ku bisabwa na leta y'u rwanda tukaza kubibagezaho mu makuru yacu ataha
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butangaza ko indwara y'igisukari itera yiyongera mu gihugu indwara igira gatatu ijana abantu benshi mu bitaro byashyikirijwe kuri uno wa kabiri mu gihe kuri uyu wa gatatu ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igisukari ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu evariste nzikobanyanga tuje kwipimisha indwara y'umutima n'igisukari batwakiriye aho ni muri zone ya buyenzi mu bibanza bibiri ahitwa kuri foreyami no ku ibarabara rya cumi na kane hipimishirije ababa muri iyo zone kugira bamenye nimba bagendana indwara y'igisukari umuyobozi mwishikira mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida jean baptiste nzokirankuze yabwiye ijwi rya amerika igituma icyo gikorwa cabereye muri zone yo mu burengero bw'igisagara ca bujumbura buyenzi twayitoye twategerezwa gukorera mu mazone menshi ariko buyenzi ni imwe mu mazone tuvuga yo mu gisagara ca bujumbura afise uburyo bubaye abantu bibaye ariko bivanye n'uburyo dufise twabonye twokorera muri zone imwe ariko tukaba tuzi ko ngaha muri zone buyenzi abenegihugu baho urasanga bakora utuzi bakorera ngaho nyene kwibarabara hariho benshi usanga badandaza utuntu kwibarabara ugasanga ntibafata umwanya wo kugira nka siporo dufata kaca tubona rero ko harimo ho twohera kugira ngo dupime kuko kiretse gupima birajana n'inyigisho zo kubabwira ukuntu bokwigenza kugira ngo bikingire indwara y'igisukari na cane cane mu kugira siporo kugira imyimenyerezo eh, bagakora siporo abo ijwi rya amerika ryasanze baje kwipimisha bashima ico gikorwa catunganijwe bavuga ko bizobafasha kumenya uko amagara yabo yifashe naje kwipimisha igisukari na hypertension mbo haraho mpora numva umutima usimba bitagenda neza nkaba niyumvira ko noba ngwaye nka hypertension canke isukari mu kimwe mbo batwakiriye baduhaye inimero turarindiri nanje kwipimisha ndabe urugero rw'isukari aho rugeze niyo numva ko umengo ko nguma numva ibizunguzungu niyumvira ko biba ari diyabete numye mu kanwa nkaca mbona umengo ni ibimenyetso bya diyabete nagira ndabe ko ari byo numvise kominike ku iradiyo ejo hanyuma nca nifuza kuza kwipimisha nanjye kugira ndabe aho uko ubuzima bwifashe kumva kajya umurinde w'amaraso hari igihe numva mu mutima umenga bimeze neza abo banyagihugu bagasaba ko ico gikorwa coza kiraba kenshi mu ntumbero yo kugabanya impfu zama zashitse biturutse kuri iyo ngwara bita rwicaruhoze diyabete mu gifaransa uno mukenyezi agasaba n'abandi kwijukira kwipimisha mpanuro ndiko ndabaha abari vrema baze n'ingoga ngaha si ku mahera ni ku buntu vrema turabasavye bose bose baze ba- bipimishe nta kibazo kandi nta kamaro ko kuguma imuhira ugumye imuhira urashobora kuba urwaye diyabete hanyuma uri muhira ukavuga ngo bakuroze bagize gute kandi ufite diyabete umuyobozi mwishikira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko ubwo bushikiranganji atako butagira kugira buhimirize abanyagihugu kwisuzumisha iyo ngwara y'igisukari jean batiste nzokirankuze yabwiye ijwi rya amerika abo bifashanya muri ico gikorwa dusanzwe dukorana n'ubundi bushikiranganji ariko ubupimwe tugasanga arafise iyo ngwara hariho abaganga baca bamurangira ahagenda ku muganga kugira ngo amufashe baca babandanya bamukurikirana ibijanye no kuyikingiranaho abajejwe intwaro yo hagati mu gihugu dusanzwe dukorana neza haba mu gutanga inyigisho kugira ngo bikingire indwara y'igisukari eka si yo gusa mbere no mu kwikingira izindi ndwara zose zishobora kwibonekeza mu benegihugu iruhande yo gusuzumwa ku buntu indwara y'igisukari abanyabuyenzi banasuzumwe ivuduka ry'umurindi w'amaraso hypertension mu gifaransa umuyobozi mwishikira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yararongoye ico gikorwa muri zone ya buyenzi avuga ko kwipimisha bibera ahari ibitaro hose ku butaka bwose bw'uburundi ariko yamenyesheje ko atabiharuro vy'abagenda na diyabete vyo gushika muri uno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani biregeranywa biribonekeza ko indwara ya diyabete indwara y'igisukari mu gihugu iriho ntikiri agaseseshwa rumuri kuko eh, ubwa mbere bibaza ngo ni indwara ya bamwe bita ngo bateye imbere cyane ariko ubu no mu gihugu hagati hariya ah, biraboneka ko iriyo ibitigiri hoba hasigaye kuraba neza ubu kuri uyu mwanya tugeze ibitigiri tugeze ko ico ni igitigiri umuntu ashobora kubaha mu nyuma yabanje kuraba uno munsi kugera uno munsi igitigiri dufise ingene kimeze ikizwi gusa ni uko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bwari bwamenyesheje ko muri bibiri na cumi ku butaka bwose bw'uburundi abagendana iyo ngwara wicaruhoze bipimishije bagera ku bihumbi cumi na bibiri n'amajana atanu kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa cumi na rimwe ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igisukari ni indwara igira gatatu mu burundi ituma abantu baja ku musego mu bitaro nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
mu kanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse inkingonguruza amakuru twabashikirije Ya, mwe- mbere yuko tunasoza rero twababwira ko imibare y'urugomo rushingira ku nzangano rwazamutse ku kigero cya 17 ku ijana mu gihe cy'umwaka umwe gusa muri amerika utwigoro tw'ubutaliyano two kwakira inama igenewe gukomeza umutekano mu gihugu cya libiya naco twashitse ko uno musi ku wa kabiri televiziyo ya cnn yashyikirije ikirego ubucamanza ikurikiranyemo ubuyobozi bwa perezida wa repubulika Donald, Donald Trump abanyeshuri bose n'abakozi bari banyurujwe haheze ikiringo kirenga indwi ku ishuri rirahitwa nkwen mu buraruko bushira uburengero bwa cameroon bararekuwe amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isa kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatu arimasi karara yadufashije kwegeranya ibi biganiro twabateguriye waserukiye ibi biganiro ni edi gwema kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo na placide magambo turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza mukomeze kumva radiyo ijwi ry'amerika